Ooni of Ife Toby Philip, why I agreed to be Ooni of Ife third wife. alright so oh, my betalicious people, now welcome to Maureen TV i greet now according to that time yes my people, this video now our Ooni of Ife third wife wey they call Toby Philip e don come talk reason why e be say im agree to marry oni of ife as third wife my people o a lot of people dey talk say queen tobi philip na runs girl dem don dey put different different allegation on top of her head say na runs Then she dey do o now she don come clear the hair even when she clear the hair people come say eh eh dem tok am true true this babe na runs babe Yes, so Tommy Philip grant interview to TVC when they call your view, one program when they call your view. When they ask her so many, many, many obungalicious things, when the view say she call the review, a lot of things. Yes, so she talks say, um, people the the the your view they ask her say, um, wetin make decide to marry Ooni as she fine rich as she young rich, why she decide to marry Ooni as third wife and how he and Ooni of Ife take meet. na im Queen Tobifolis tok say yes o she just dey her day so somebody wen e know come tell am say come ask am say you like to marry na I say ah like seriously wetin you mean before you know <laughs> wetin Nigeria pipo dey call hook up o na hook up na im do with Ooni of Ife o from hook up na im dey come dey date o. so he can say during the course when be said dem the date a lot of gbasgbos can happen my pipo when he can they talk that i can't remember the time when he be say dem talk say queen naomi sister give toby philip dirty slap when he come palace Can they want to outshine queen naomi when she they do anyhow when she they date oni of ife in the presence of queen naomi and queen naomi was not happy being that queen naomi a prophetess she not they talk she demand mind her business then oni of Ife um, uh, Queen Naomi younger sister na im come vex come give Toby Philip slap come threa ten Philip uh, Tobi Philip according to dem o oh, whether na true abi na lie Maureen no know but something like that happen during that period so a lot of uh, controversy happen so according to Toby Philip Toby Philip say the marriage no fit hold but um, La later later Ooni of Ife come when e be say Queen Naomi don already leave Ooni of Ife when Ooni of Ife come start to dey marry marry na the come reach send for her again o oh. say road don clear everywhere don set na so she come agree o oh, to marry Ooni of Ife na people come dey laugh am say so she dey do runs she dey do hook up. so according to wetin she write she said Uh, the third wife of Oni of Ife, Oloritobi Philip, has opened up on the reason why she accepted to be the monarch's third wife. The Oni of Ife, Oba Adeyeye Ogunsi, married his third wife, Oloritobi Philip, on Sunday, October 9th, 2022, in a beautiful occasion. Speaking about the reason why she accepted to marry the monarch in an interview with the TVC, Oloritobi Philip said Someone called me one day and said, You do not want to get married. Okay, say, Do you want to get married? And I asked if I wanted and asked if I wanted to get married to the Oni. He introduced me to the Oni at first. I, and I didn't take it seriously because I was like, what's going on? Because now me day that time now. Now I make her they say what's going on. Now, meanwhile, I know what thing they go on. Now that time I begin the date um, where uh, eh, kabiyesi na that time na she started dating kabiyesi when even know say queen naomi marry to the oni of ife and you know say oni of ife was practicing monogamy then he was not into polygamy but his own type of own oh, na na just to keep naomi as a wife then carry um, uh, ayabas all those uh, um, side chick surround queen naomi like mountain surround jerusalem how you think say naomi go survive that one So, according to her, he introduced me to the Oni of Ife at first. Okay, I don't read that side. He Because I then we met and started dating, but there was so many interference that we didn't get married. That was quite devastating. I always promised myself that I will marry someone that I love. There are values that I love in a man, and the Oni has it. That is why I later agreed to marry him. Somebody say, please, may I know the may, may I know these qualities. Now, well, my people want to know the qualities though, because if Queen Naomi will be say, now woman of God, as far as I'm concerned, all these ones where they where they form marriage, eh, eh, e go tire una. So my people, know oh, when this Yahoo people then, waiting me I just see for this whole thing, When eh, I see this Toby, eh? na wetin we we dey call mutator mutate mutating e dey mutate e dey copy um na copy cat na we call am e just dey copy uh, Queen Naomi anything because Toby know say Ooni of love Queen Naomi very much e, eh, Tobi now dey try to want to um, replace Naomi He want Ooni of to quick forget Naomi so na so e go dey look into Ooni of Ife eye even as e dey look into oni of ife oni of ife no dey look am You want to dey look oni of ife eyeball to eyeball just as queen naomi and uh, eh, oni of ife dey do themselves bet for where and e run quick quick go grant interview to your view una know say during uh, queen naomi ten ure queen naomi grant interview to your view tobi gbararam e don run go sabi sabi e don run go um, your view go shine her shine go shoot her shine go shoot her her how do they call am go shoot her shot shine her shine her so that they're gonna say yes is her dream of marrying oni Fife, right from time imo river she don't achieve am my people, hmm, during the course of this interview a lot of things will be said to be talk, but i know go fit on a lie oh. They say even if you talk, go here talk, go there Toby is very beautiful. She's beautiful. If not, that's given to her, she's beautiful. But when it comes to character and beauty, you know, if you, you know, even we stand where Naomi day, because even Toby can talk say she be vain person. Me, I never go out uh, dictionary go find out who be vain person. What she mean? Say she be vain. So Toby Philip, na person when he be say she get talent. Yes, even na that one. most of all these clothes wey be say she dey wear na she dey make am yes she is a fashion icon she dey into um, beauty stuff i con even ask am say how dem dey take um, share this whole thing um, with other olori how dem dey do am dem get roaster abi na who dem only just na anywhere belle face anybody wey be say Ooni of Ife just raise him na be say you are highly favoured na be say your fowl don lay cook and be that you don already and so Tobi no gree Tobi say ah dem no get roaster o say Ooni of Ife dey do anywhere belle face uh-huh. if you do am make e happy e go reason your side na say na wa o polygamy na your mate na the one wey be say all of dem dey be that o oh. dem come dey ask Tobi say whether you know they get affection all those things He says she not be the government body type or oh, body type im love im husband but she so busy that she not even the um, think about all those kind romance and the rest my people not be smart, you oh, know. hmm. people come dey wonder say huh, ah, this kind marriage now wow oh, may god grant them the the power to really withstand this whole marriage thing alright my people. na this one i want to let una know say tobi say the koko of this matter this video be say tobi say eh oni of ife get the kind quality wey he dey find for man na im make am marry am una dey see am so but she no open up to tell us wetin be the quality wey he e be say he find for oni of ife dis kind quality wey he e be say he find so tey queen naomi see quality run tobi carry quality make we dey watch o oh, my pipo in case una never subscribe to Morning Gist tv make una hit the subscribe button una have a nice day bye